e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso lebogang dumela dumelang le re teng le kae lona re teng ke a itumela ebile re lebogela gore o bona le rona mo maitsiboeng a gompieno lebo go itumetse nna ke dumedisa le babuitlogae lebogang a ke a re a re ko kganyeng ya gago ya e re ke re pele ke botse gore lebogang tšhaka ke mang ke ngwana ga mang ko kae <laughs> lebogang tšhaka ke ngwana wa mme le re tšhaka ko masikeng ke goletse ko masikeng ka tsena ko dimensione ka ikry ke tsena ko international school of south africa hmm. e be ke go bala dithuto tsa me ko monash university e leng gore ko australia mme ka be ka kry-a tiro mo gauteng morago ga gauteng ka bona company e leng gore e bereka gotlhe mo aforika le mo lefatsheng ka bophara ka jalo ke bereketse bo accenture deloit le k p m g so o, o berekile pele o ya ko, eh, ko, ko visionary um ko afro visionary a afrovisionary legacy ke ngwanake ke ke ke le mmereko wa go wa go fa dikeletso le di-strategy mo di-companing ga ngata ke bereka le di-directors or very senior people mo organization ke ba fa di-advice so mmereko ne ko bereka ke gone ko accenture deloitte le k p mo ne ke advisor the top top management ya company gore strategy sa lona he le batla go he le na le mathata ka company mm. le se kgona yang gore le kgona yang company gore e gole mo e leng gore le na le mathata le bankanya yang mhm. jaanong afrovisionary e be ke e tsala ka baka la lerato la me la maaforika le continent ya rona ke a le um, utlwa lerato le wa itse <laughs> be ke bona gore a ke tse botlhale bo ke na leng bone botlhale bo batsadi ba ka ba ne ba mpha bone ba tsenya sekolo ko mofeta ke botlise gae

bašwa ba feta ba gole jalo ke gore ruri he ke ntse ke tsamaya di-country tse different ke tsamaile country tse nineteen mo bo mo aforika and ke bona e le mm. gore ga ngata ba bašwa ke bone ba e leng gore ga ba na mesebetsi digoromente ga di kgone go fa bašwa ba rena ditiro ka jalo mm. bona bašwa ba sena ino ba sena tshepo mara ntho e leng gore ntlo ba boroko ke gore go tla yang gore go ka etsagala yang fa re ka ba sa gore ba simolole dikgwebo ba ska emela gore gore mente kana company ka ba fa tiro ka ke go se sekai go na le re mo go te re pitso maleka o bone le gore ga e le masoso bontate ba rona malatsiana ba apara disutu le di sa ba batle go tswalela mekoti a simolola company ka 2003 go and three gompieno na le ba re hundred 920 so ke eh. bona e le gore bašwa le bone ba tshwanetse ba itseele maina malebela mo ntate maleka ka gonne gompieno ge re bua yana branch ya p m grade closure ya tla mo mafikeng go bokone bophirima and e thomile e le mm. gore ke motho a sena mosebetsi so le bašwa ba rona ntho e ntlhoba ka bone ke gore yes a khona mi sebetse but how do we take it on ourselves go tomela di campaign re bilele ya ka lena ke ntse ke rutse le tsale ka bona gore he nka se bereke le batho ba bang a ke go bila campaign le gore lena ke tla tsoga ka fa ne dina le batho ba ba ba ke ba ke ba khona ba fa sengwe nna sa go ja so khang ya ntlantla go tlhoba mboroko ke ba sha ba ba sa direng ba sha le mo khang ke tla ke re gantsi ke ha ke bua le ba sha ke bara ke re ha go ne puereng Africa borwa o nyeuma ka ditšhono south africa is alive with possibilities mm. ha ne e tlile ka nako ya borona so le bomematšhaka mm. le bontatetšhaka a ke dumele gore aforika borwa a ka ba le mo a leng teng gona yaanong a ka be aforika borwa a tshutshuma ka mamepe le mafura a koreng ke be re tlola kgati ka vors mm. but <laughs> re dira jang gore e re ha re re south africa a ke bue ka south africa gona yaanong re re kare ha, ha, ha, ha di-possibilities tse aforika borwa nang le tsona di ka, di ka, nna, di ka, di ka ribololwa aforika borwa gwaelela mashi le dinotshe because ke buisa ke gore ke a itse gore maaforika borwa itse go akanya ke a itse gore bašwa ba aforika borwa ba na le dikakanyo tse dintle tse ka reng ga ba ka di tsenya tirisong di ka tshologela mo aforika otlhelele e tsa tshologela ko bo tanzania tsa tshologela ko bo malawi tsa tshologela ko bo zimbabwe tsa namelela aforika ko godimo kwa so ke eng se mošwa e, e, ke reng contribution ke batla lefoko contribution contribution se se se mosha aka aka se dirang gore a nne le a tsose Africa mosha wa Africa bor a tsose Africa o o itse nna ntse ke e boneng ne ke gore go na le ntse e go teng go na le seane se se reng botlhale ba khala

nna ke tlile mm. a go bua and he ke bua ke kgona ya ko ditoronkong ke kgona ya ko dikolong ke kgona ya ko di-company ga na nong tshwanetse ke ko moseja ko san francisco ko global philanthropy forum ko go representa mm. bašwa le africa e yotlhe why ke kgona go etsalo ke ka gonne ke ipoleletse gore ke tlhaloganya seane se se gore botlhale ba phala bo tsa phalaneng re botlhe re na le ditalente tsa rona tse di sa tshwane ba bangwe ba rata bolemi ka ba tsamaye ba go leka o simolole ka dikgogo tse five o tswelele pele o kry-e dikgogo tse lesome so kgangkgolo ke gore rona se e leng gore bona gore o na le sone ka mogare ke sone se o tshwanetse o se emele ka gonne re rotlhe re ka fetse e, ntho e one ba mm. ba bašwa le bone ba tshwanetse ba tlogele gore he ba bona dibiding like a re bone mo dipolotiking, ba re no dipolotiki kgapela e bagolo ee re tlhopha bagolo ka rona bašwa ga reyo mo tafoleng so a re keng bašwa le rona re nise letsogo re volunteere re bonagale and go sheba um le le di-activist tsa rona ko ditswang le mm. ba le bannyane le bo mm. uh, re ba mm. tsamaile le gore ba sampane le bašwa so go le mošwa o sampane o na le tšhisego eo o sampane o na le that fire that burning fire so o seka ka tshaba gore go ikutlwa gore batla go etsa selo mo setšhabeng setse and uh, until bašwa ba ipolelela gore rona re tlo go etsa dilo tse leng gore di godisa setšhaba re tlo nna re nna le bothata because yone mašwa o buang ka one re ka sa bone because bašwa ba yaka ke bua ke bone ba fetang bagolo if re sheba di-statistics gore like bo kenya seventy percent ya population ke bašwa gore fitlhaneng mo e leng gore bašwa ka nnete ba ikemelane ba bona gore lefatshe la rona continent ya rona e ka aga ke rona botshatso ke buisana fa le lebogang tšhaka wena wa reng ka kgang e, e a buang ka yona lebogang tšhaka um e le e le eh yena e kira e le mmagwe afrovisionary o bua ka mosha o bua ka africa continente ya rona o bua ka ke ratile eh, sekai sa botlhale jwa phala botswa phalaneng phala e senang phalana lesilo silo a ke o re bolelege gore go na le ke panafricanism a o dumela mo go yona gona ke eng pan-africanism lebo bona nna ke phelela panafricanism africanism tsatsi le letsatsi a ke simolole babui baretsi mona ka nineteen anka eighteen eighty four to eighteen eighty go ne ga tshwara kopano ko berlin mo e leng gore africa ka botlalo e ne rona ne re seyo mo tafoleng eo mo kopaneng eo ditshwetso tse dikgolo di ne di a tsewa go te bona aforika e ne e le ngwato e le nngwe go a tsewa ditshwetso tsa gore bona ra kgaola mo mo ke zimbabwe mo ke angola mo ke d r c mo ke south africa mm-hmm. fa batho ba ne ba ditse mo tafoleng eo e ne e se rona maaforika e ne e le ba re ba bitsang di-colonial masters go mm. tswa mo rona aforika be re simolola go nna le diphapang re sa tshwaragane mm. so panafricanism e ra fela gore he go na le matsapa ko zimbabwe matsapa ao ke aka he go na le matsapa ko drc matsapa ao ke ane ka gonne bonnete ba kgang ke gore rona maaforika re ntho e, e le nngwe re tlhakatlhakantshitse ke conference ya 1884 ga o bone gompieno batho o tla kry-a bantse ba re he xenophobia boela ko gae eng eng ya komale a gona selo seo nkile a re ke tsamaile ke ile tanzania ke ke tsena go airport ba ntha ba re ke dile dibeke ba batla go ntsha tsebe ke ranta tole ke re o itse keng go lo mo ke mo Africa ka se re ke le mo Tanzania mo mo continent ke mo ba batla go ntsha ka e re ke se tsanta mo ke ramana o lo ka rata mo Africa tsa mo secheng ba <laughs> itse ba patrolela ba re itse ke mama kwena tsama tsama mara ha kira gore ne ke ne ke ne ke sa ba go molao ne ke batla mmontsha fela gore re ntho e one Ene ye ke le mo Tanzania ke go tshwana ke le ko South Africa because mm. rona sentle sentle re re re ntho e one re tlhakatlhakantse mm. fela ke ntho e. so pan africanism e tswa mo mo e leng gore a ke re ithateng ya ka Africa a gore tshwaraganeng mm. a ka Africa a gore thusaneng he re na le mathata re tlogele tlhola re re he o tswa kae o ke mo ke mokana ke mokana ga gona dilo tse re latlhegile ro rotlhe ko ntle ga pono ya gago um ya gore bašwa ba teng ene ba bantsi mo aforika and ha bana ditiro ga bana eng se seng ke eng se se go tlhobang boroko o itse re selo se e leng gore se ntlhoba boroko se sengwe ke selo se go teng agriculture ma Afrika a ko re iphepeng wa itse gore go na le ntho nngwe e ba e bitsang ne ntse ke advisor ne go na le company e nngwe ne ke ile go e advisor ko zambia mm. ne ba ne re kwa bone ne ba bereka ka dipeo so di-seed bank so ne ke mm. advisor executive team a teng ka bona gore go na le botlhokwa ba gore bašwa le rona maaforika ka bojotlhe ba rona gore re tsena mo bolimeng mm. re boele ko nako tse e leng gore ko gae le go o tla kry go na le setlhare sa bo di-great fruit ka mo go go jadile bo diterebe e nkile bona jenyana tse yalo ka mo go na le morogo mare re tseye botlhale boo and then re etse on a commercial scale gore tle re nne le ntho e engwe ba e bitsang food security ka gonne rona re tshwanetse re iphepe re ka se nne setšhaba se e leng gore ga re kgone iphepa because yone agriculture e kgona go lo shaba ntseng ba re deli chain go gore ke go ke go go tsela se simolang le go tsela o shaba deli chain ya agriculture e kgona go tsamisa le e ntse tota so in terms of le gore ga gona ditiro agriculture ka fa ditiro in terms of le humo ina le bohumo bo bontsi mo e leng gore ho shaba ba re ho shaba le president ya African Development Bank ntshitse mhm. statement sa gore the next wave of billionaires kore ba humi humi humi humi humi humi ka bofelo e tlebe le mhm. baleng because le wena go ka nagana ba re o tlhoka molemi three times a day every time go tsamaya ngaka o e tlhoka once or twice a year e le gore wa lwala or wa go check up so mm. ntho nngwe ntho bang boroko ke gore how can we use this um, information at the seed bank because seed bank e ra gore dipeo tsa rona dipeo tse re kgona go di baya mo bankeng re be e gore ga re fitlhe mo e leng gore ga rena dipeo ga re kgone go jala ga re kgone go iphepa and gana nong dipeo tsa rona ga di a tlhokomela ruri ke rona ma Africa wa bone go na le di-company tse dingwe tse e leng gore they commercialized this thing how, how do we as africans re simole go iphepa and re nna le proper food security because go sheba le lefatshe la africa le le kgona go go tlisa di-agriculture gantle lebo um dikgwetlho tse o kopaneng le tsona kgotsa tse o kopaneng le tsona fa ntse o tsamaya o lebelela aforika jaaka jaaka mosadi yanong o e lebelela ka leitlho la mosadi ke tsefeng o itse gore nna go bua nneta ke motho wa go tlhole ke ke focus mo dikgwetlhong gagolo mm. ka gonne o ntse o shebe dikgwetlho di a go dia ka gonne o tlo bo o ikutlwa gore wena o ka se kgone go tswelela pele selo se nka se bolelelang basadi ke gore mosadi ka nnete o tshwara thipa ka mo bogaleng um ka ke go fe sekai sa gore goreng dire jalo nna mm. go na le gone kgwedi ke kry-ile eh, eh, last month ke kry-ile um invitation gore ke ya ko zimbabwe ke tlo ke tla go kopana nngwe ko conferenceng ya kgolo e ke re ke sheba um conference ke kry le gore go na le banna ba e leng gore ba 16 on the program ga gona le mme o one e be ke ba kwalla ke bara ke nka se kgone go tla moo ka baka la gore ga gona le mosadi o le mongwe mo programming e be ke ba romelela le di-link tsa ka gore ke gabedi ke ne ke ile go bua ko zimbabwe ke bara kere ga ke re le tsenye nna mara mm. go na le ke a itse audience ya zimbabwe ke tlile ko zimbabwe gabedi ke buile mo di tse tharo batho ba ba receptive ka basadi so kopa le kwalleng basadi gore ba tlo tsena mo ke a kwalla ceo ya ya foromo eo ka be ka kwalla le dikomiti ya teng go tsweng moo ba ne ba nkwalela bantha ba re ba kopa tshwarelo ba ba romelela le adverte ntlha e ne ba e editse e le gore e focusitse mo bommeng ba be ba tsenya le di-female speakers hmm. so why ke realo wena as mosadi go na le difference o ka etsang so le wena he e le gore go na le position o leng mo wena le wena bitsa basadi ba bangwe ka gonne he re ka nna re re dikgwetlho basadi ga ba bitse basadi ga bayo wena o le mosadi o na le o na le bokgoni ba gore o bitse ba bangwe go le mo e nako ke ile go ne ga nna le tripene ke tsere gwa nigeria le di-client tsaka he ke tsena ko teng ne re tsa solution ya tsa continente le gore

so that's why ke rena ke motho wa dikgwetlho and-e le basadi se ka nna ke le se ka nna batho ba dikgwetlho le itse gore le wena bua fela o bitse basadi ba bangwe re tlo go ja mmogo o etse lebo ke a go utlwa gore ga o motho wa dikgwetlho ne mare tsona di dula di le teng like ke tsa gore yona eo ya gore o no o biditswe o laleditswe o bo fitlhela go sena basadi le banna fela ke tsa gore ke kgwetlho e, e gore e leng ya re lebo kore eh, ke batla go gora ke reng kgwetlho le ga e le teng o ithula ka tlhogo so ga o emele gore e go fenye kgotsa e go bee e mo fatshe a ke bua sentle ee mare re se ka lwana mara re se ka lwana create this animosity right and uh, wena o se ka ipona e le gore o victim as mosadi wa o thuse le basadi ba bangwe wa bona gore le conference ga ka ya ko teng mare go na le basadi ba e leng gore ke ba tsentse mo ba kgona go ya ko teng ba kgona gore thula ka tlhogo o se montweng ee. o le o le mo dikakanyong tsa gago le ee. mo monaganong wa gago o siameng ee. e ba o ba se le di-statistics tsa gore basadi Africa otlhe we are we are the majority mm. i think we're about we're about 54 percent

re tswa mo matlhogong a bomme ba ba yang go na le makgosi o mongwe ba mmitsa nana ya asantha wa wa gana e rile borre ba sa batlegwang tweng e ba ba rare basadi ba tlaya a ba leader basadi into war re na le basadi ba tshwana le bommakgosi mzinga wa kwa angola o tsamaileng a ya ko portugal a lebana le di-colonialist mo matlong a ba gana ka lefatshe la bone re na le bomama winnie mandela so ka mantswe ao ke raya gore rona as basadi re na le bokgoni as maaforika re na le bokgoni and-e go batla gore re bereke re tsene dikolo re itshware sentle and-e re kgone re phedisane le batho mo setšhabeng and-e go ntse o tswelela pele as motho mo setšhabeng o seke itšheba o lesi o nagana gore ke bomang ka mo morago ga ka banka ba kukang le bone bana ba ba mmalafedile re ipone e le gore re tsweletse pele and-e re na le bokgoni boo ba gore re pele tsone molaetsa ka one ke tla go botsa tse dingwe ko thoko utlwa lebo ke tla go botsa tse dingwe ko thoko go ntsi ke fela gore nako a e dumele ke lebogetse nako ya gago utlwa lebo ke lebogile go lebogile nna matsa a menagane mme ke dumedisa mama le papa ba ba leng ko mafikeng ba kile ba tsamaya go gongwe ko bojerikokwa eh bo mama ba kopanetse gona ko ko Hebron ba potsa mabolo ka um mama ebe ba ruta ebe mama ruta ko Jericho o ka re yalo o ne le teacher ne le teacher <laughs> ona o pedisa wa mutsi wa mataka lebo good night good night good night good night mama ga go bogale